hello everyone welcome to bcgs tv if na today na be di first time when you dey gather dey dege dey post o oh, abeg say you no wan subscribe make you subscribe to this channel oh. so dat anytime we dey bring new videos dey come you could dey see am so my returnees god will bless you now i going go take too much oh, for this particular eh, introduction When i they do so my people, i they talking about nigeria everything wey dey happen for nigeria all these celebrities i they talking about even politics i they talking about i they tok about the royal house for my channel so my correct people, i don't land again with another correct gist right now e dey trend my pipo di thing be say i wash am dis morning i open my mouth mm. i no go tok say na lie or na true my pipo one woman na him cry come out say she na cameroon e come dey call for one lady channel dey cry then i wash am like di lady sef put hand for head say ah no be only you go hear dis one He said, "This um, our particular um, male child son son when e get roip say the son appear to am for dream you understand He say three times the son dey cry my correct people. say make he make he go meet somebody when he go tell him mama say make him mama take care of um, di two the last the, i think the first daughter the one wey senior the boy then the last son you know that beauty handsome pikin he say make mama take care he say make say make mama no cry again he say make he no cry again say uh, make you no worry say god go fight the battle say make he go he papa phone make he carry her phone him phone e say make e go check im phone say make e open im phone You go see the last call when they make that day di food somebody bring food come for am i can't say ah say his step mother and his papa They bring food come for am say papa know wetin dey happen say they bring food come for him. as he can't eat na dat food he eat finish na dis thing come happen i can't say ah shey na for dream abi for real They can't say for real say they come visit and for school wit his birth if not true why Uh, this guy why this pikin go eat the food when? Ah, anyway doesn't say make we not judge the dead but why the pikin go eat food ah, ah. if not true why the one Why the pikin go eat the the the food where dem carry come your stepmother carry come for you for school with your papa because of say now your papa with am come you can't eat am or your papa don't don't manipulate their head say don't worry you know your mother go take it ha ah! Meanwhile, wahala don come o oh, e something just happen different thing now we go to hear dey see for everywhere say di pikin say papa know about di roip e understand say papa know say make im mama ask the phone number make e go see the last call when e dey for im e phone say na e go know wia di dis thing dey come say na his e stepmother na him e give am roip and one woman come out that yesterday o oh, everybody just dey come out one woman come out yesterday say mm, na deity say Are uh, you care? is not taking another one go happen i reject am in jesus name na deity say yon edoche e pass abi e no respect di deity wey with im wife get abi wife spirit no dey accept but if im wife spirit no dey accept second wife na im wife pikin na im di dis e go go kpai e go go kpai di second wife owner abi my pipo wetin una think You understand? There's ever I'll cry today. Uh, that ba uh, bed cry today. Another thing na can happen. Different different story now we walk on the hear. And now they can say wetin we hear or say You know, uh, eh, know, Doche say he carry he don't give the school wahala. He say because he picking. and then me I never hear that one at all. Ha! My people i tell you now say wetin i dey fear pass for life eh wetin me i dey fear pass na social media na me i fear pass for life i dey tell you now facebook mm. hey you can never if you dey find di truth for facebook and at that facebook now you e go carry person put for trouble as the one put uh, make i not tok because becos no be dat one i com tok for you. Mm. i go help pipo dis one eh dem no go lie di pikin make di pikin get make di pikin die in peace o dem go carry am eh? jesus christ but if you see di way dem go take shout you go take dey shout am eh? you go come to say ah di thing na true oh. na im make am dem dey blame me say dem dey send am message e no dey reply. eh because you not go believe now. one I don't take im name Now im name money and night whether she talk she not talk una go put am for there for good one year Now dey carry name they do this. thing as una come send a message how she go come take believe now. she not go believe you understand na so life they be hmm some people dey when they dey genuine uh -huh. like this lady now amara amara gist that one they okay That lady they okay if you wan know the truth for facebook go to amara amara gist Now you our amara blog Now you go go ah shit! i dey talk true you see all that ones hmm eh whoa dem gonna shout eh like say if dem suffer talk and they no go They go wash them. i never see this monsieur do like others mona leave this pikin alone make it get rest in peace if na person I buy this dis pikin dis pikin spirit ah how the pikin go just leave the eh, whole nigeria go come di spirit na koto Uh uh uh cameroon Now the spirit can go give message hmm. If e be true uh-huh. If fit be true make i know bet anyway If it be true oh, because the woman even vow say in dey do cameroon and be leone wey i sierra leone ha sierra they can't lie hmm cameroon sierra leone abi ghana i don forget the place where the woman come from di woman they cry yo. Oh. she she says something. she even use her children swear if they lie yo. Oh. you understand When she was saying it i be say i no believe am o but to be me say she see dream you understand eh as a human being now when be say dem too lie too much how will i believe so my correct people, make una leave now own comment thank you